murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi kandi nk'uko mubizi kimwe na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc aya makuru nayateguriye kandi ndayabagezaho ndi mu rugo iwanjye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu burundi mudukurikire kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda nyine inzara yugarije abasanzwe batunzwe no gukorera ihaho rya buri munsi kubera icyorezo cya virusi ya korona abantu mirongo icyenda na ibiro ijana na mirongo ine na bitandatu ni irobo ubwo nyine diregitoma ni irobo nta kiro kiri bugeremo umuceri wo nayo ni irobo ariko noneho kubera ko twavuze tuti ntitwinjira mu mibare cyane ubwo buri shefu w'umuryango niwe twanditseho ikiro kimwe ni igitonyanga mu nyanja uyu ni umuyobozi w'ibanze mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda mu burundi ho abantu barenga mirongo itandatu barishwe mu gihe kitageze ku kwezi kumwe naho muri nigeria umusirikari yarashe umuntu aramwica ngo yarenze ku mategeko y'akato ka virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu mbere yo kujya mu biyaga bigari duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi cyemereye u rwanda inguzanyo y'amadolari arenga miliyoni ijana ruzakoresha mu byo kurwanya virusi ya korona fideli niyongabo yaduteguriye inkuru ikigega mpuzamakungu fmi cyahaye leta y'u rwanda ingurane y'imiliyoni ijana n'icyenda y'amadolari yihutirwa agenewe kurwanya ikiza cy'umugera wa korona u rwanda rubaye igihugu cya mbere cyo muri afurika gihawe ideni nk'iryo rigenewe kurwanya icyo kiza iryo deni rizofasha kugabanya ingaruka z'ikiza cy'umugera wa korona ku budandaji igisata cy'ingenzi n'amafaranga y'agaciro ari mu bubiko rizofasha kurushiriza kandi mu gisata cy'ubuvuzi naho u rwanda aricyo gihugu cya mbere kironkejwe iyo ngurane ikigega mpuzamakungu fmi kiriko kirihweza dosiye z'ibindi bihugu byafashe amadeni nk'ayo muri nigeria umusirikari yarashe umugabo aramwica amuziza ko yarenze ku mategeko abuza gusohoka kubera virusi ya korona eugenia mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru joseph pesu wari utuye mu mujyi wa wari mu majyepfo ya leta ya delta yarashwe n'umusirikare wacungaga uko ayo mabwiriza yubahirizwa mu itangazo ryasohotse mu ijoro ryakeye umudepite ukomoka muri ako karere yamaganye ibyabaye avuga ko amaperereza agomba gukorwa ababigizemo uruhare bakagezwa imbere y'ubutabera yavuze ko abafite intwaro baziherewe kurengera igihugu bitagomba kugera ku ntera yo gutwara ubuzima bw'ikiremwamuntu uwo mudepite yumvikanishije ko ubwicanyi ari kimwe mu bibazo byiyongera ku bindi byinshi aho iwari kandi ko bamwe mu banyamakuru bahohotewe bazira gutara amakuru ku ngaruka virusi ya korona igira ku baturage b'iyo leta yanavuze ko abakora ibyo bikorwa by'urugomo yita iby'abunyamaswa bagomba kubiryozwa virusi ya korona imaze kwanduza abantu ijana na mirongo inani na bane mu gihugu babiri muri bo bitabye imana virusi ya korona irimo irahungabanya amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ishyaka ry'abademokarate ryatangaje ko ryigije inyuma inama kaminuza yaryo yo kwimika kandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka inama yari kuzaba kuva ku itariki ya cumi na gatatu kugera ku ya cumi na gatandatu mu kwa karindwi none yimuriwe kuva ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa munani nk'uko itangazo ry'ishyaka ry'abademokarate ribivuga nabwo kandi nta cyizere ko iyi nama kaminuza koko izaba kuko ishyaka rivuga ko rizaba izakurikiza inama z'abayobozi b'inzego z'ubuvuzi kuri iki cyorezo cyavuma amatora y'amajonjora mu bademokarate ahagarara kuva mu kwezi kwa gatatu hagati abakandida bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza ntawe ugikoresha mitingi ubu basigaye ari babiri joe biden wahoze ari visi perezida w'igihugu na senateri bernie sanders joe biden niwe uhabwa amahirwe menshi yo guhangana na perezida donald trump wiyamamariza manda ya kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe ishyaka ry'abarepubulikani rya perezida trump ryo ntacyo rirahindura kuri gahunda y'inama kaminuza yaryo iteganijwe kuva ku itariki ya makumyabiri na kane kugera ku ya makumyabiri na karindwi y'ukwa munani gutaha ubusanzwe inama kaminuza y'ishyaka ryaba iry'abademokarate ryaba iry'abarepubulikani ikoranya abantu ibihumbi n'ibihumbi muteze amatwi radiyo ijana mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari mu burundi abantu mirongo itandatu na barindwi barishwe muri ibi byumweru bitatu bishize biratangazwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo mu burundi ligue iteka ukorera hanze y'igihugu pierre claver niyo nkuru yasomye iki cyegeranyo cyayo ishyirahamwe ligue iteka riharanira uburenganzira bwa muntu rivuga ko amezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atabaye meza mu byerekeye agateka ka zina muntu kuko hari abantu benshi bishwe abandi bafungirwa ubusa mu gihugu anshele niko yagize atwara liga iteka ishyirahamwe ry'iteka ryashoboye kubona abantu mirongo itandatu n'indwi bishwe cumi na bane nabo bari muri bamwe bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane kuri abo hari abandi batandatu banyurujwe cumi na batanu bagirirwa ibyafura mbi mirongo irindwi na batatu baraburizwa igufa amajana abiri na bane nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko icyo bikoze bagenzi be bakorera mu gihugu muri icyo gisata nka forikone efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo gerard hakizimana aritwara aheruka gushikiriza nyabona ko uburenganzira bwa muntu bwifashe neza turemeza ko agateka ka zina mukaturi byabona kifashe neza mu ntara zose n'amakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa batarabye ahava ibivugwa mw'aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi bibashyikiriza ni ibinyoma ni muri ya ngendo kuba berekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu atabibazo bihari mu kumuhinyuza riga iteka ubu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko rifise amazina n'imyidondoro ikwiye y'abo agateka kabo kahonyanzwe ndetse bamwe mu bo rivuga ko bishwe bakaba baranatowe ibiziga mu ishyirahamwe ry'iteka tukabona ko ndetse mbere haswe kwibonekeza ibiziga hirya no hino aho mu bantu novuga abarenga icya kabiri cy'abishwe mirongo itatu n'umunani ibiziga byabo byatowe hirya no hino aho byibonekeza mbere ko ibyo biziga bica bihambwa n'amatoza abaye ari byo bitera amakenga ko leta iba ibifisemo uruhara abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka rivuga ko harimo abo mu nzego za leta nk'igipolisi no guharuka rw'imbonerakure bwegamiye umugambwe uri ku butegetsi cndfdd ayo mabi bwa mbere haza ku isonga imbonerakure hagakurikiraho mu iperereza abasirikari abapolisi ndetse mbere n'abo mu ntwaro gusa aha Pierre nkurikiye avugira igipolisi yarahakaniye ijwi rya amerika mu kwezi kwa mbere ko urwego avugira rwera abo bantu bavuga ibyo ngira ngo ayo makuru bafise n'aya kera cyane ibyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi ibyo si twe turi turabivuga gusa ngira n'ibyegeranyo by'amashyirahamwe agejwe gukurikirana iby'agataka ka zina muntu barabivuga yuko atabyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi ku bwa rigiteka ababangamiwe ni abatavuga rumwe na leta anshele niko yagize akagira ko avuga ko ikirere atari cyiza no mu gihe cy'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwa gatanu abagirirwa ayo mabi nabo cyane cyane nabo bita batari kumwe n'ubutegetsi abadashyigikiye ubutegetsi byaribonekeje ko nuvuga abakorera mabi cyane ari abo mugambwe seneri wa honorable agatogwasa biribonekeza ko harimwo n'abasendedefdd bakoreye ayo mabiha ndetse mbere twavuga ku byo twise ubwicanyi ndengerabutunganaho n'imbonera kuri zishwe turabona ko uko twegereza amatora bibandanya biyangara tukagira amakenga rero ukwezi kumwe gusigaye ubwira dushyikira amatora ko bishobora kuba nabi kurusha mu gihe leta ihari itokubita agashi ngo nyabuna ireke kubandanya ihohotera abo batari kumwe yamaraha umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd siko abibona mu kiganiro cyo kurabira hamwe uko icyuka cya politike cyifashe imbere y'amatora nansininete mutoni avugira uwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora inyifato iy'abagumyabanga y'imbonerakure y'abakenyarugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima kuko babyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora ibiri muri raporo yari igiteka bisa n'ivyo umugwi wa oni ugira amatahoza ku burundi uherutse kubwira ijwi rya amerika mu kwezi guheze kwa gatatu naho biri uko uwo mugwi wa oni warankiwe gushika ku rubuga mu gihugu kwirabira uko ibintu byifashe byekurabe niyo nkuru kigali kubw'ijwi rya amerika mu rwanda inzara yugarije abasanzwe batunzwe n'ihaho rya buri munsi ubu bategetswe kuguma mu ngo zabo kubera icyorezo cya virusi ya korona gahunda yo kubaha imfashanyo z'ibiribwa nayo hamwe na hamwe ntiyihuta temistokle mutijima yaduteguriye iyi nkuru hashize hafi ibyumweru bibiri mu rwanda hose intera riguma mu rugo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid-19 cyugarije isi muri ibi bihe ibyo byumweru bibiri by'agateganyo nabyo byongereweho ibindi mu rwego rwo kureba aho ibintu byerekera inzego z'ubutegetsi ziratomora neza ko gutsinda iki cyorezo bizaturuka ku myitwarire y'abaturarwanda ku ngamba zafashwe ku isonga iyo kuguma mu rugo minisitiri shyaka anastase uyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ariko akagaragaza impungenge ku bakomeje kubigendamo bigura intege aha hari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane muri iyi minsi cumi n'itanu iri imbere uhereye ku wa gatandatu hazongerwamo imbaraga nyinshi dusaba n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano kubihagurikira kugira ngo ibi bintu bihabwe umurongo kuko imbaraga tuzashyira mu kubahiriza izi ngamba igipimo cyo kubahiriza aho kizajya kigeze nibyo bizaduha igisubizo cy'uburyo tunesha iki cyorezo mu gihe cya vuba nitubishobora muri iyi minsi cumi n'itanu bizaduha rwose imbaraga zikomeye zo kunesha iki cyorezo abagenda bigura intege baba batuma nk'igihugu tudashobora gutsinda icyorezo vuba muri aba basabwa kuguma mu ngo harimo na ba nyakabyizi bari batunzwe no gukorera ihaho ry'uwo munsi abo baravuga ko inzara bafite mu miryango ari irimo kubakura mu ngo kugira ngo barebe ko hari abo bashakishiriza kuri bene abo perezida kagame aheruka gutangaza ko harimo kunozwa gahunda yo kubagoboka byihuse icyakora bigaragara ko hirya no hino mu mijyi yo mu turere uretse umurwa mukuru kigali imfashanyo ya leta y'ibiribwa itarabageraho ku bayobozi bo hasi mu midugudu uburemere bw'iki kibazo barabubona cyane abantu benshi bakoraga imirimo yo kudeya yarahagaze dufite abo bita bitaga abatabazi imbere ubu ngubu basigaye bakoresha izina indangamirwa bo ubageze imbere banakwica abatabazi nyine ririya jambo ukoresheje indaya buriya ngo uba uri kubatesha agaciro basigaye barabahaye izina rero ry'indangamiro uwo ni umwe mu bo mu murenge wa kamembe utashimye ko dutangaza amazina ye kugeza ubu aba bayobozi bo mu midugudu nibo bagenda urugo ku rundi basaba imfashanyo yo kugoboka bene abo bazahaye kurusha abandi nk'impaye ibishyimbo famiye y'abantu batanu
aha ni ku biro bya kamwe mu tugari two mu mujyi wa kamembe kuri uyu wa kane buri tsinda ry'abakuru b'imidugudu n'abo bafatikanya mu buyobozi baratera imirwi kutwo babonye mu minsi mike ishize ngo barebe ko badusaranganya mu baturage
ibi bintu barimo nibura niba babyihorera ubuse koko umuntu araterwa iki kintu agihereza umuturage nko mu murenge wose wa kamembe umwe mwigize umujyi wa rusizi mu makuru twakuye mu bakusanyije imfashanyo y'ibiribwa yari yabonetse uyishyize hamwe ntirenga toni eshatu ibyo birimo ibishyimbo ifu y'ibigori cyangwa se kawunga ndetse n'umuceri mu kugoragoza hashakishwa abababaye kurusha abandi umubare wa nyuma wafashwe ni abagera ku gihumbi abo nabo ariko bigaragara ko ibyo bahabwa ari intica ntikize uyu ni umwe mu bagombaga gusaranganya iyo mfashanyo y'ibiribwa mu mudugudu we habaruwe abasaga mirongo cyenda bababaye kurusha abandi abantu mirongo icyenda na ibiro ijana na mirongo ine na bitandatu ni irobo ubwo nyine diregitoma ni irobo nta kiro kiri bugeremo muceri wo nayo ni irobo ariko noneho kubera ko twavuze tuti ntitwinjira mu mibare cyane ubwo buri shefu w'umuryango niwe twanditseho ikiro kimwe kuko byari ibiro makumyabiri ubu ni igitonyanga mu nyanja ririya jambo nakoresheje bamwe muri aba bari basanzwe batunzwe no gushakishiriza hirya no hino barasanga ibi biribwa ari iyanga nibura twebwe twatuzi ko nyine muri gahunda ya guma mu rugo bashobora kutuzanira nibura nk'ibiro cumi bya kawunga n'ibiro cumi by'umuceri bakaduhereza no ku mavuta nyine tukaguma mu rugo turi kurya ubu se umuntu yaguma mu rugo nyine ari kurya iki rero bo nta kintu ryamara rwose n'uruhinja ntabwo rwahaga iwanjye turi abantu batanu kandi iyo tugiye guteka nibura duteka ikiro n'igice cy'umuceri itangwa ry'ibi biribwa bya ntabyo naryo ariko rirasa n'irimo gusiga ibibazo byinshi kuruta ibyariho cyane cyane ku batagezweho ko batwanditse nk'abaturage twese dushonje ngiye mburara maze amezi abiri mbyaye bakatujonjora bakadukuramo ni ikihe kintu twaba twarakoze kugira batujonjore kandi twarishwe n'inzara ikibazo mfite ni ukuntu bafasha abantu bifashije twe ntibadufashe ibyo bigasaba ko ababigeza ku batoranyijwe nk'abababaye kurusha abandi ni ukuvuga abakuru b'imidugudu n'amasibo ari nabo babikusanyije batanga ibisobanuro ku batagezweho nubwo bisa n'ibigoranye kubyumva igihe umukuru w'igihugu yavugaga ko hari ubufasha bugomba kuzafashwa bwihutirwa bahise bo babyumva ko ubufasha bwageze muri buri karere ingena nagiye mbasobanurira ko inkunga ya leta niramukije izabageraho ariko iyi ngiyi ni iyasohotse ku muntu ku giti cye ari gufasha umuntu ubabaye cyane iya leta yo ntabwo iratugeraho abaturage rero nibyo nagerageje kubabwira muri gahunda yo gutanga ibiribwa ku bagizweho ingaruka n'icyorezo cya covid-19 byari biteganijwe ko nyuma y'aho leta igobotse abo mu mujyi wa kigali hagombaga gukurikiraho abo mu mijyi itandatu yunganira uwo murwa mukuru w'u rwanda irimo na kamembe na n'ubu abo bantaho nikora bo mu mujyi w'akarere ka rusizi iyo mfashanyo ya leta baracyayitegerezanyije igishyika turasaba leta inkunga yo kudufasha twe twese kuko abaturage inzara iratwishe pe ko ndi kumva ngo ibiryo biri gusohoka ntibanabiduhe barabona inzara itagiye kutwica temisto kerema utijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mpera z'ukwezi kwa kabiri gushize leta y'u rwanda yafashe icyemezo ko abakozi bayo n'abikorera bazajya bakurwaho zeru n'ibice bitanu ku ijana ku mushahara wabo nk'inkunga y'ubwisungane mu kwivuza abaturage babiganiriyeho na mugenzi wacu jeffrey mutagoma nyuma y'icyumweru kimwe iki cyemezo gifashwe tubatega amatwi rero nyine ndumva ko leta yarabikoreye nyine ntacyo bitwaye bitewe n'uko mu rwanda ko ibiciro biri hejuru by'ibicuruzwa ariko noneho hari n'abakene nyine baba badashoboye kuba babasha kwivuza ahubwo ayo mafaranga noneho aje ndumva wa mukene yaba abitomboreyemo noneho yajya kwa muganga cyangwa se ntarware mu rugo bitewe n'uko ayo mafaranga n'ubundi azaba aje kukavaringa aya wa wundi utakoraga rero nkaba numva muri rusange ngewe nta ariya n'ibice bitanu ku ijana ntacyo atwaye nko ku rugendo nari nkarikira papa nka zeru n'ibice zeru n'ibice bitanu ku ijana y'umuntu uhembwa wenda ibihumbi ijana ku kwezi azaba atanga magana atanu kuba umuntu uhembwa ibihumbi ijana rero kuvanaho magana atanu ku mushahara we ngewe numva nta kibazo numva leta ngewe yarakoze neza nta kibazo ngenda ibonamo kabisa abakozi niba wenda batari barabibabwiyeho wenda ndumva ahubwo babibabwiraho wenda bakabibumvisha bakabumvisha mbega ukuntu ari byo kuko abakozi nabo batabyemeye nabo baba badakunda wenda nk'abaturage bitewe ubu n'ubundi abo ngabo barakase babona ayo mafaranga noneho n'umuntu umara n'umwaka noneho atarabona n'ibihumbi wenda na mirongo itanu kandi akaba akeneye bwa bwisungane mu kwivuza rero numva natanga nyine azeru n'ibice bitanu azafashije nyine wa wundi wo hasi utabasha kuba yatanga bwa bwisungane mu kwivuza reka twakire na david rero ntabwo buriya igitekerezo iyo kije buri wese agifata ukwe yego ariko ngewe ku ruhande rwanjye ntabwo ndi kubyemera kubera ko urabona ko iki gihugu cyacu cy'u rwanda ubuzima burahenze burahenze numvishe hari umuvandimwe uvuze ngo ni magana atanu ku bihumbi ijana ariko twagakwiye kwibaza ngo niba uwo muntu asatwa ayo magana atanu wenda ku bihumbi ijana abona poromosiyo we yiyongera kuri wa mushahara we ya magana atanu ayibona mu myaka ingahe cyangwa se ayibona ryari dufate nk'urugero nka mwarimu mwarimu muri uyu mwaka ushize ndakeka nibwo bamwongeje icumi ku ijana ku mushahara umuntu rero nimba amaze umwaka umwe bamwongeje icumi ku ijana ugahinukirwa wanga ugiye kongera umukate zeru n'ibice bitanu ku ijana buriya hari ibintu abantu badakunda kwitaho mu bijyanye n'amafaranga ariko bifite agaciro buriya mu mafaranga niyo umuntu yagukuraho igiceri cy'abiri cyangwa igiceri cy'ifaranga rimwe ejo akagukuraho ikindi byanze bikunze uko iminsi igenda ihita hari ikiba kiri kuvaho none se none se david komeza komeza mbaza nta kibazo
none kuri wowe rero urumva ayo mafaranga bayareka abanyarwanda bagakomeza bakarwara ntibavuzwe oya ntabwo bayareka ngo kurwara bavuzwe ahubwo hari ahantu dore hari amafaranga kandi apfa ubusa cyane kagira inkuru dore polisi y'igihugu niyo ifite amafaranga menshi ngewe uribuka ko nababwiye ko ndi umunyeshuri mu bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda yego ariko mu by'ukuri urebye amafaranga bakira buri munsi buri mezi angaha biratatu barambika umuntu akajya ku kizama agatsindwa akantu gato cyangwa se n'ubwo bakurikizaho nkana ngo watsinzwe udatsinzwe ugasanga umuntu amaze umwaka wose buri mwaka nibura buri kwe- bu- wenda buri mezi atatu asohora nk'ibihumbi icumi icumi icumi ukazasanga umuntu agiye kubona nka perime amaze gutakaza nk'ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu ariko icyo nshaka kumvikanisha ntabwo ari icyo guterura nshaka kumvikanisha ko polisi y'igihugu ifite amafaranga bo noneho na cya kintu bavuze cyo kuvuga ngo aba- aba- abantu ba- bacuruza za peteroli cyangwa se eh, bari abantu polisi y'igihugu ifata aba- ba- batwara i- i- ibinyabiziga banyweye ibisindisha cyangwa ibiyobyabwenge icyo ndacyemera ikindi ba emutizi bacu bahembwa nabo amafaranga menshi kereka abo ngabo njye numva ari bo hari baheraho Eh, nibahere kuri abo nyine bo hejuru bafite amafaranga menshi ye murakoze cyane namwe murakaramba Eh, munsi mwiza reka twakire na Eh, Le- leoni Eh, nanjye kuri kiriya kibazo ndumva ibintu byo gukata umushahara w'abakozi bitakagombye gukurikizwa kuko umushahara w'umuntu ni umutungo we bwite kuko iyo ufashe umushahara w'umuntu ukawukata uko ushaka kandi itegeko ari cyo rivuga aba ari ukuviyora itegeko bityo rero ndumva aba ndumva ko hari ntuza ahandi hantu bagenwe gukura amafaranga nabo bakagombye kubikura kuko ubundi n'ubundi umushahara baba bakuriho umusoro kandi umusoro ibikorwa remezo uba ugomba gukora harimo n'ibikorwa remezo bijyanye n'ubuvuzi rero ndumva uramutse ukuyeho ariya mafaranga zeru n'ibice bitanu twaba ari gukura serivisi imwe ku kintu kimwe inshuro ebyiri ndumva rero nka- nk'abanyarwanda ah, byongeye abakozi nanone bakagombye kuba barabanje kubaganiriza bakabona gufata icyemezo ariko sinumva ukuntu minisitiri w'intebe yafata ya- yasohora iteka batari baganiriza abakozi kuko nimugoroba naraye mbibonye kuri televiziyo y'u rwanda u- ushinzwe impuza itumanaho muri minisiteri y'abakozi arimo kuvuga ngo ntabwo ngo bere kubaza abakozi bose ariko byari inshingano kubabaza reka twakire na teofile nibyo nashaka kuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko Mm.
Eh, maze kubona itangazo ryasohowe na minisitiri w'abakozi ba leta nibajije nibura niba hari ikintu na gito umunyarwanda yaba yigengaho ngendeye ku itegeko ku itegeko rya- risobanura ko umushahara w'umuntu ari we uwugenga ntabwo minisitiri numva yari afite uruhushya yari afite uburenganzira we ku giti cye cyo kuryama yabyuka akavuga ati bo negetse abakoresha bose gukata umushahara w'aba- w'abakozi mu gihe atari abakozi babisabye byongeye nongera gutekereza nibaza ko aba- abakozi benshi mu gihugu ntabwo bafite ubushobozi do- umushahara wabo nibura ntunabahagije kereka abakozi bakuru abo ba minisitiri n'abandi bo hejuru koko bo bafite umushahara uhagije ku buryo kubakata nta kibazo byabatera ariko ku mukozi mutoya amafaranga ayo ariyo yose nubwo hari abona agenda numva bayita makeya ayo ariyo yose aza gukatwa ku mafaranga adahagije we biramugiraho ingaruka icya kabiri ntabwo ari uko mu by'ukuri ugiye kureba kiriya kigo cya RSSB cyabuze amafaranga gifite amafaranga menshi ahubwo akoreshwa nabi Eh, ninjya kubaha ingero ni ikigo kimaze igihe kinini gikora cyagiye cyubaka amazu hirya no hino hano mu gihugu adakora amaze imyaka myinshi ntabwo akora yajyanye amamiliyari menshi ayo mafaranga yaba yakoreshwaga neza ntabwo hagakwiye kuboneka karansi y'amafaranga yo kuvura abantu Ni nkaba numvaga ahubwo aho kugira ngo baze kurwanira mu gufata amafaranga y'abakozi y'abaturage bakennye ha- hanozwa uburyo bwo ku- kumanaginga amafaranga yari ahari amafaranga aboneka y'icyo kigo
Mm. Na- ku bwawe wowe uravuga uti amafaranga ntabuze ariko akoreshwa nabi eh, rssb nikoresha amafaranga neza niko mbibona nabo babitangaza kenshi ko donke bakavuga ngo ikigo cyahombye urakoze cyane teofile kuri ibyo bitekerezo niba ntakuneganya ijambo ugira umunsi mwiza murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turimo turareba ku cyemezo leta iherutse gufata cyo gukata zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara w'abakozi ba leta n'abigenga ku murongo wa telefoni dufite edouard nherereye mu karere ka gakenke umurenge wa minazi yego buriya ngewe uko mbibona zeru n'ibice bitanu ni amafaranga menshi nubwo wa- iyo ushyize mu mibare ifaranga guhera kuri zeru n'igice kimwe aba ari aba ari biba byatangiye kuba menshi noneho rssb kubera ko ubundi batubwira yuko rssb ubundi ikwiye- ikwiye guhuzwa no- eh, y'abakozi n'iya mituweli noneho zamara guhuzwa wa wundi ukatwa menshi nk'umukozi na wa wundi wo u- utanga mituweli ya makeya ubundi bavuga ko ariko bya- bizahura noneho big- be- bigafata- bigafashanya ku- u- ku- kunganira wa wundi watanze makeya ikindi bakunda gu- ku- gu- iyo bavuze ibintu byo gukata usanga buri mwaka bavuze gukataho bakata kuri ya mafaranga y'uwo mukozi iyo bakavuga wenda nimba bakase zeru n'ibice bitatu ku mugore ugiye kubyara ugasanga ni nayo ubwo ugasanga agiyeho gutyo gutyo umuntu agahora avuga ngo bakata duke bakata duke nyamara ari amafaranga menshi ugasanga yamara kubara ugasanga imibare y'ayo bamukati ugasanga yabaye miremire reka twakire na faustin ni kigali eh, Ndabona- nanjye ndashaka gutanga igitekerezo komeza kuri icyo kibazo ubundi mituweli rwose ni ikintu cyiza cyane gifasha abantu benshi nta buyanzi ariko ikibi ni ukuntu ko gukata abantu amafaranga ubundi umushahara wa- w'umuntu ni ntavogerwa rwose icyo ni ikintu kizwi ni prinsipe rero le minimum ni uko nibura leta yaba yabajije n'abaturage ikababaza iti muratekereza iki kuri iki kintu kuri iki ki- kibazo bagatanga ntuza yabo a- avi yabo babyanze bakabyanga ariko gufata kuvuga ngo dufashe amafaranga nta mafaranga ntabwo ari makeya baba batwaye ni menshi cyane ahubwo ni uko tura- turaminimiza hari abantu bahembwa amafaranga y'imice n'ikizi rero rero nabonaga yuko hariho ikintu cya hariho suruse nyinshi bakuraho amafaranga wenda sinajya muri detaye ariko benshi banabivuze ariko hari ikintu cyitwa iyo miss management ari uwambanziriza avuze gucunga nabi gucunga nabi urebye nk'amafaranga yinjira muri rssb n'icyo- n'ibyo bintu ukora ngo bya pansiyo ukareba pansiyo itanga atabona iyo nsinzi ariko ureba amafaranga ikoresha ye igira investment ijya yinvestisha mu bintu byinshi cyane by'ibizu esikibyuzi ntabwo byunguka biba bitunguka se abyubaka ibiti amafaranga rero ubwo kugira ngo na, na rssb yemere kuzafata mituweli ni uko yari yabonye ko ifite amafaranga babihinduye niba bahombye ntiba rero aho bahombera ikindi aya mamiliyari ejo umenya hari mu kiganiro cyerekeye ari amamiliyari yarigitswe yarigitswe agenda muri muri blanchiment d'argent hariyo amafaranga yose a- a- a- agarutse nta- ntabwo yatanga mituweli yose ikindi ntari yayandi yaba- ya- ya- ya- ya- ya- y- y'ibi bita amafi manini batwara nta n'umwe bafata nta na rimwe ba- bavuga bati "A- a- a- abibe- abatwaye ni ahangaha ntibayagarure ayo yose niyo yafata mu numve nubwo amafaranga ari menshi donc nibarebe solution muri rss ubwayo mu management yayo harebere muri ayo mafaranga ari yitwa rebe n'utundi tuntu ba- bashobora gukuraho ariko umushahara w'umuntu wa mwarimu umugani wa waba wigize ntibawukureho mbabona ngo ni zero ngo ni zero bigira isenge ngo ni- ngo ni makeya ni amafaranga menshi ni amafaranga menshi ku muturage yose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu turi kugana ku musozo w'aya makuru mbibutse amwe n'amwe yarayagize mu rwanda inzara yugarije abasanzwe batunzwe no gukorera ihaho rya buri munsi kubera icyorezo cya virusi ya korona barasaba gufashwa byihutirwa ahari bigiye kuba kubera ko fmi ikigega mpuzamahanga cy'imari yemereye u rwanda inguzanyo y'amadolari miliyoni ijana n'icyenda ni ukuvuga miliyari ijana n'eshatu hafi uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda ruzakoresha mu byo kurwanya virusi ya korona mu Burundi abantu mirongo itandatu na barindwi barishwe muri ibi byumweru bitatu bishize nk'uko bitangazwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo mu Burundi Liga Iteka ukorera hanze y'igihugu naho muri Nigeria umusirikare yarashe umugabo aramwica kuko yari yarenze ku mategeko y'akato ka virusi ya korona inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika kandi mwirinda iki cyorezo cya virusi ya korona murakarama